muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi ni ikinyarwanda mwiriwe mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho mukurikire ibiganiro byacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga koko ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi ni ukuvuga ku wa gatandatu w'icyumweru gishize amashyirahamwe arindwi aharanira ubutabera uburenganzira bwa muntu amahoro na demokarasi yose afite icyicaro hanze y'u rwanda ku migabane itandukanye yijihije umunsi wa ingabire bise ingabire day aya mashyirahamwe arimo fondation victoire pour la paix ikigo victoire cy'amahoro na Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ingabire day ni umunsi witiriwe ingabire umuhoza victoire umukuru w'umutwe wa politiki fdu inkingi ingabire amaze imyaka irindwi muri gereza mu rwanda yakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu ku byaha bitandukanye birimo icy'iterabwoba ingabire day wahuriranye na weekend yo kuzirikana no gusengera abo aya mashyirahamwe avuga ko ari imfungwa za politiki mu rwanda ese ingabire day bivuga iki uyu munsi ugamije iki ibikorwa bijyana nawo nka kuriya gusengera aba aya mashyirahamwe avuga ko ari imfungwa za politiki bikorwa bite bikorerwa he nibyo tugiye kuganiraho umushyitsi wacu ni marceline bukeye madamu bukeye ni umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi mariceline muraho neza murakomeye
muraho neza murahumeka turaho neza turakomeye murakoze cyane yego mbashimiye rwose iki kiganiro muduhaye umwanya mwegomwe kugira ngo muganire n'abantu kuri ibi bikorwa byanyu akabazo ka mbere ingabire day mwawutekereje gute mwawushyizeho ryari
iyi ngabire deye urebye ni igitekerezo cyaturutse muri kominote rwandeze doriyo
ni ukuvuga abanyarwanda baba ariyo mu bufaransa baba ariyo mu bufaransa icyo gitekerezo bakitugejejeho muri bibiri na cumi na gatanu ubwo hari hashize imyaka itanu ingabire umuhoza afunzwe ubwo noneho andi mashyirahamwe nayo yasanga icyo gitekerezo ni kizima noneho niyo mpamvu mwabonye uyu mwaka twarabaye amashyirahamwe menshi yo gufatanya kugira ngo dukore uwo munsi ku nshuro ya kabiri kuko n'umwaka ushize warabaye
mugamije iki rero muri uwo munsi kuwutekereza igitekerezo nyamukuru kiwugendamo ni ikihe
icya mbere ni uko twasanze ibibazo ingabire ari guhura nabyo bisa n'ibyo mandela yahuye nabyo muribuka kandi ko mu rwego mpuzamahanga ubanza ari unesco yari yashyizeho umunsi wa mandela day hakazajya hibukwa ingorane yahuye nazo ubwo rero natwe twavuze ati ntabwo tuzategereza igihe azafungurirwa reka dushyireho uwo munsi cumi na kane z'ukwa cumi nibwo yafunzwe Ah, noneho tujye tumwibuka tujye tu- twibuka n'ibikorwa bye kuko kuri twe afungiye ubusa afungiye akamama niba mwarasomye igitabo cye mwabonye ko ibyo yafungiwe byinshi byinshi ah, bya- baba- aba- abatangabuhamya baba bagiye bisubiraho n'ibiki byose ariko urukiko ntirubirebe ubwo niyo mpamvu rero twabonye harimo akarengane kenshi tukiyemeza kumuvugira kugira ngo abe yarenganurwa
yego umunsi mandela day washyizweho n'umurya- washyizweho n'umuryango w'abibumbye ariko se kuki mugereranya ingabire na mandela bahurira kuki
bahurira ko bafungiye akamama Aha.
igihe uha- uharanira uburenganzira bwawe ntabwo ugomba kubifungirwa Em, icyakora bwo mu rwanda ntabwo birakara cyane nk'uko byari bikaze muri afurika y'epfo mu gihe cya mandela Mhm.
ariko niyo bishyira niba dukomeza nidukomeza gu- guceceka n'ubundi bizagenda bishyira ibyo byose igihe umuntu avuga ati ntanze igitekerezo gitandukanye bakajya kumusenyera eh, afite ikindi gitekerezo bakamufunga afite ikindi gitekerezo abamushamikiyeho bo- bamwe bakaburirwa irengero murumva ko ariyo bishyira niyo mpamvu tuvuga tuti tugomba kubihagarika hakiri kare ntabwo tugomba gutegereza ko bigenda bika- bikaba bibi cyane
kuri uyu munsi ingabire day mwakoze iki
Eh, twebwe hano mu bubirigi twishyize hamwe n'amashyirahamwe ari hano hafi Mm, hari eh, uwari uhagarariye amahoro iwacu wavuye mu bufaransa mhm.
hari ishyirahamwe ryacu ry'abategarugori hari fondasiyo victoire pour la paix hari jambo sbl hari eh, wiwe abo ngabo nibo twari twegeranye twakoranye icyo gikorwa Mhm.
noneho tu- tw- twarahuye um, bo tu- turaganira twaganiye kuri byinshi ku buzima bwe ubu ngubu uko yifashe uko victoire yifashe uko fdu yifashe muzi ko mu minsi ishize bongeye bagafunga abantu benshi bo muri fdu ari abarwanashyaka ari n'abari bagize biro ye ubwo twaraganiriye ah, batubwira aho bigeze ah, cyane cyane ikibazo cya- kiremereye bafite cyo kubona amafaranga y'abavoka abavoka mbere barwanaga n'ikibazo cyo ku cyo gushakira amafaranga victoire wenyine none urumva abantu babaye barenze icumi muri ibyo byose bigombera ah, uburyo bwo kugira ngo ah, babe bafashwa bunganirwe ah, mu bucamanza
aho ngaho naho ni mu burayi ibyo ni byo mwakoze hari ibindi bikorwa Eh.
byabaye ku yindi migabane
ku yindi migabane ah, nko muri canada Mhm.
eh, i- icyo gikorwa cyahuriranye n'uko bagombaga eh, kwizihiza umunsi w'urubyiruko umunsi bise rahoreve Mm.
icyo gihe rero bo ba- babikoze ku itariki ya cumi na gatanu kugira ngo bakangurire urubyiruko ibyo bibazo byose duhura nabyo ni nayo mpamvu kuri uwo munsi babonye igikombe cy'umwaka cyahabwa diane rwigara nk'umu- nk'umu- nk'umujene eh, uri uharanira eh, uburenganzira bwe Mhm.
Eh, naho mu bwongereza byahuriranye n'isohoka ry'igitabo cya victoire ingabire ndakeka ko mukizi mu gifaransa cyitwa entre les- les quatre murs du 1930 ni ubwo ukuvuga rero hagati y'inkuta enye muri gereza eh, igihumbi magana cyenda mirongo itatu iriya yo ku muhima Eh.
Eh, icyo gitabo rero yanditse kimaze eh, guhindurwa mu ndimi eshatu ubwo- Yacyanditse mu Gifaransa.
gi- yacyanditse mu gifaransa aha gihindurwa mu rurimi rw'icyesipanyoli noneho mu bwongereza bakoze ingabire day bahuriranya n'uko icyo gitabo cyasohotse mu rurimi rw'icyongereza Mhm.
Eh, noneho eh, muri aziya naho eh, hari univerisite yiyemeje gukora konferanse ikavuga kuri abo bategarugori bombi bahuriye ku ki batandukanijwe n'iki Mhm.
naho muri afurika kubera ko cyane cyane mu rwanda Mm.
bo bari badusabye bati natwe turashaka ah, kwitabira uwo munsi ariko ah, ku- kuba twaterana tugakora ikintu ntabwo byoroshye twebwe tuzazirikana abo bantu bose mu isengesho ubwo bo rero bakoze igikorwa cyo gusenga abayisilamu basenga ku wa gatanu barabikora abadivantisite basenga ku wa gatandatu nabo barabikora n'abandi bakirisitu basenga ku cyumweru nabo barabikora kandi ntibyabujijwe eh, ntibyabujije n'uwasigaye mu rugo n'u- ku- kuzirikana abo bantu Twa- twa- bari bavuze ko bakeneye n'iminota nk'itanu n'utagiye gusenga agahagara- agahagarika ibikorwa bye iminota itanu kugira ngo eh, azirikane abo bantu M- ubwo se mwabonye mwamenye uko byakozwe nimba byaritabiriwe koko kandi n'abantu niba barabyitabiriye mbese muzi uko bangana
Um, mu rwanda wi mu rwanda ho icyo twashoboye kumva Mm, ni uko eh, insengero zuzuye kuruta uko byari bisanzwe mhm.
ubwo rero tukumva icyo N'imisigiti.
ari cyo wi Ima- amasengero n'imisigiti kuko mwavuze Mm.
n'abayisilamu wi wi ku- kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru Ah, ngo insengero zitabiriwe kuruta uko byari bisanzwe ubwo rero tukumva ko um, i- i- i- icyo um, erega ni nabo bari babyifuje tukumva Mm.
ko um, babikurikije kuko nyine batubwiye bati rwose mu nsengero twabonaga abantu bahari benshi kuruta uko byari bisanzwe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ingabire day no gusabira abo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu demokarasi n'ubutabera avuga ko ari imfungwa za politiki mu rwanda umutumirwa marceline bukeye umuhuza- umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi marceline we nagira ngo rero mwiganire n'abantu uwa mbere dufite kuri telefone ni mupenzi mupenzi we
hano muraho neza uraho urakomeye akabazo kawe
eee mbo mu by'ukuri natangiye ikiganiro Mm,
numva uwo mubyeyi avuga ibya mandela deyi abi- abihuza na na victoire deyi mhm,
kandi mu by'ukuri mandela mandela ikintu yazize twese turakizi nta muntu utakizi kuri iyi si wa kivuge nawe
mandela mandela yarwanyaga eh, ivanguraruhu ivanguraruhu ryakorwaga n'abazungu bayoboraga afurika y'epfo Mm, bari bafite ishyaka rya apartheid ndetse bagatandukanya abanyafurika y'epfo b'abirabura na- n'abazungu noneho mandela arabirwanya igihe kiragera arafungwa mhm.
sinzi ukuntu uwo mubyeyi ya- yampuriza mandela na ingabire Mhm.
kuko njyewe njyewe nka mupenzi uba mu rwanda ikibazo ikibazo tugira hano iwacu muri afurika Mm, abanyapolitiki barabeshya barabeshya cyane niyo mpamvu ubona n'ibyifuzo byabo ahanini bita- bitanagerwaho mupenzi iyo uvuze abanyapolitiki ubwo ngubwo uba ushyizemo n'abategetsi b'u rwanda nabo barabeshya
Oh, none se iyo mvuze abanyapolitiki mba mvuze umuntu umwe ye komeza igitekerezo cyawe abantu benshi uyu mukino wa politiki abantu benshi usanga babeshya Mm, ariko ntabwo ari bose kamena harimo n'abavugisha ukuri mhm, yewe ndibuka victoire aza muri iki gihugu mm,
yaje uzi yuko muzi ko jenoside yabaye ataba mu rwanda yabaga hanze mhm,
noneho yaje muri iki gihugu yari afite umva amagambo yavugaga yaravugaga nanjye nagira ubwoba Eh, eh, eh, eh, eh. bumva ari umuntu mbese ufite imbaraga zidasanzwe asuzugura ubutegetsi buriho Eh, umva eh, rwose kabisa n'iyo umuntu akina politiki hari ukuntu ashyiramo ubwenge mm? ngewe si impaka nako rwose hariho n'ibintu yavugaga wenda ariko mupenzi vuga vuga uhina amagambo kubera ko ikiganiro ki- ki- ni icy'abantu benshi
oya ngewe nda- ibyo byose victoire umuntu yarwanyaga ni fpr Mhm, iyo tuvugisha ukuri mm, mandela yarwanyaga apariteyidi uwo mubyeyi ntabwo muzi nambabarire ampurize apariteyidi na fpr ye urakoze mupenzi hinira aho ngaho hini- umva hinira aho ngaho ikibazo cyawe cyumvikanye hanyuma agusubize marceline uyu muntu wamusubiza gute ibya apartheid av- avuga n'ibintu bya fpr
Um, njyewe aho nabihuriza ni akarengane kurwanya akarengane ni ukuvuga ko i- muri afurika y'epfo abantu bari bararenganye Eh, no mu- no mu rwanda abantu bararenganye ndetse ntabwo twa twa ubwo yashaka ku niba yashaka kubizana ko navuga ko yazize ko ari umuhutu no ntabwo yazize ko ari umuhutu kuko murabona na diane rwigara aho bigeze ariko um, ndakeka ko akarengane kose uko gasa kose kagomba ku- kurwanywa si ukuvuga ko niba nzize igitekerezo cyanjye eh, nta- ntavuga ko ndenganye kuko igitekerezo kandi ibitekerezo nk'uko duhora tubivuga ibitekerezo byinshi birubaka ntabwo niba nzanye igitekerezo gishya eh, ngomba kubizira ikindi muravuze ngo ah, ah, aravu- ah, ah, uwabaje ikibazo avuze ko ah, ngo victoire yaje afite amagambo akaze ageze ku rwibutso ariko se tutirengagije amateka y'u rwanda koko ibyo yavuze ntabwo ari byo kuvuga ati naje hano ku rwibutso ndabona rugarukira ku, ku ngorane za- zaguriye abatutsi ikibazo dufite mu rwanda ni uko buri gihe twicara ku bibazo kuva muri miro- njyewe hava ndi umwana navutse nyuma ya mirongo itanu n'icyenda ariko buri gihe twabaga twumva ibya mirongo itanu n'icyenda tukumva ibya mirongo irindwi na- mirongo irindwi na gatatu haza iby'inkotanyi buri gihe twicara ku bibazo tutabivuze none se mupenzi arirengagiza ko hari abahutu nabo bapfuye bazize ko ari abahutu niyo mpamvu rero victoire yavuze ati icyo kintu tugomba kukivugaho tuta- turebana mu maso turebana gutya ariko sinzi niba kuvuga ngo tukivugeho kuba victoire yarasabye ko twakivugaho byamuviramo gufungwa nibyo naba mubwiye niba afite ikindi kibazo ubwo yakibaza reka duhe n'umwanya n'abandi inshuti z'ijwi ry'amerika turi kumwe na jean claude jean claude we vuga cyane oya ntabwo ngewe nkumva rwose vuga cyane uvugira muri telefone neza ubaza akabazo kawe
Halo, eh ubwo noneho ni sawa
eh, eh, ndi Jean Claude, Mm, mberereye mu ntara y'Iburasirazuba, mhm,
mu karere ka Ngoma.
mm,
Jewe ndi umusore na jenoside yabaye naravuka ariko navutse icyenda gatanu.
mm,
Ndi urubyiruko.
mhm,
Nk'iyo nicaye nkumva amateka yabaye muri iki gihugu, mhm,
mbasha kugira ibyo numva
komeza nk'umuntu umaze nk'umuntu umaze gukuramo cyangwa iyo ngiye ku- ku nzibutso ziri mu gihugu cy'u- cyacu mbona amateka yabaye menshi cyane mhm,
Mhm. none ubwo nkurikije yuko aba ba- baturuka mu bihugu byo hanze baje mu gihugu cy'u rwanda
urashaka kuvuga abanyamahanga Iyo- se
eh, ariko baba ari abanyarwanda bahunze u rwanda muri jenoside Oya, ntabwo bose bahunze
Oya, ntabwo ari bose Eh, Ariko ndi kuvuga nk'aba ba Rwigara bari mu gihugu mhm, ba Vigitwari abo ngabo numva mhm,
bo bagomba kuza bacisha make bakumvikana na leta iriho ubu ngubu mm,
Eh, bakaza ahubwo bayigira iki bayunganira bagafatanya amahoro dufite mu gihugu cyacu
yego
Eh, badatera ubwoba ye jean claude Eh.
urakoze reka madamu bukeye agire icyo akung- mwunguranaho inama mbese kuko numvise atari ikibazo
Eh, urakoze
eh, yes yes madamu bukeye
Hani, eh, abantu bari hanze icyo gihe ari abahutu n'abatutsi bavanze baratekereje bati reka dushyireho ikintu cyitwa dialogue interrwande Eh, ubwo ni ukuganira byari bishinzwe eh, gu- ku- em, intego yari yo kugira ngo ah, abafite ubutegetsi n'abahunze n'abari hanze cyangwa se n'ababunenga baganire icyo gikorwa eh, gitangirwa n'abantu nka ba semushi gitangirwa n'abandi bantu benshi noneho kirakomeza kirakomeza ubwo ah, abari bagihagarariye babanza kumva abanyapolitiki bumva abategarugori bumva urubyiruko noneho ku ndunduro hagombaga kumvwa hagombaga guhura abo bantu bose bumviswe bari hanze na leta y'u rwanda icyo gihe leta y'u rwanda yaratumiwe ngo ize muri ibyo biganiro Ah, noneho barabanza bavuga ngo hoya ngo ntabwo ngo tuzaza kuganirira hanze bo noneho abandi baravuga ati nta kibazo nimutubwire tariki ki tuzaza mu rwanda tukaganira kuri ibyo bibazo Mhm.
igihe bari batanze kigeze bavuga ngo hoya ngo nta biganiro bashaka none se ubwo umuntu azaganira ryari nyine niba leta nta eh, nta nta nta kimenyetso yerekana ko ishaka ibyo biganiro Mhm.
nicyo na- na- nabazaho u- uwo muntu utwunganiye bwa kabiri Mm.
leta ni ryari izumva ko ibiganiro ari ngombwa kuko ibiganiro byarashatswe kuva kera eh, nk'uko bavuga mu gifaransa rabari daruka ubwo nibo bafite kuvuga bati noneho turabishaka aho kugira ngo abantu bafungwe aho kugira ngo ubisabye afungwe Mm.
Eh, Uh, kuri telefone dufite niyo mukiza na daniel ariko n- ndabagira ndagira ngo mbasabe niyo mukiza na daniel mube mwihanganye noneho umutumirwa namwe mbasomere aka kantu ka niyigena anselme we yatwandikiye kuri facebook ati mwiriwe neza ariko yanditse ibintu birebire nuko nabi- nabi- nabigize bigufi ati mwiriwe neza tw'abanyarwanda icyo twifuza ni icyatugirira akamaro kandi ntibiducemo ibice n'iyo babafunga hazavuka abandi bose bazafungwa se aho kwica gitera wica ikibimutera none se madamu bukeye ibyo mwari mumaze kuvuga birahura n'ibi ngibi bya nigena anselme
rwose aho kwica gitera aho kwica victoire aho kwica eh, diane leta nimwumve Na- u- eh, leta ntabwo igomba kugira abana isigaza inyuma y'ikibuga leta ni nk'umubyeyi Eh, ntabwo ushobora kubyara abana ngo nibagera nibatangara- nibatangira kuba abangavu batangiye kwigenga cyangwa se batangiye eh, kugira ibitekerezo byabo atari bya bindi ababyeyi babahaye ngo uvuge uti noneho uyu mwana si nk'umurezi uba ugomba kumufata ukamurera ukamwitaho eh, ukamusobanurira impamvu atumva ibintu kimwe nawe nawe akakubwira uti dore impamvu ntumva ibintu kimwe nawe aho kugira ngo umuci- u- umufunge cyangwa se umucire ahandi cyangwa se umuce ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye umubyeyi niyo mpamvu nyine numvikana nawe aho avuga ati aho kwica gitera ni ukwica ikibimutera ubwo ni uko hari ikibazo kigomba gukemurwa ah, kitakemuwe kuko hari abantu benshi rwose ba- bafite ingingimira yo yo mubona ah, ah, ah, abo kwa rwigara na muvoma ye bari kumwe abo muri pesi imberakuri n'abandi bafunzwe aba pdp y'imanzi n'abafunzwe aba fd inkingi n'abafunzwe abo bose eh, abo bantu benshi- bo- ni benshi ni benshi ntabwo uri umubyeyi wakomeza kuvuga uti uzaza wese nzajya mfunga uzaza wese nzajya mfunga ntabwo ari byo
hagati aho inshuti z'ijwi ry'amerika aho kwica gitera ica ikibimutera byaturutse ku mwami rudahigwa na gitera gitera yari umuntu nawe munyapolitiki waharaniraga inyungu z'aba- z'aba- z'abahutu cyane ngo niwe rero wateraga hejuru cyane kurusha abandi avuga ati n'abahutu bagomba kugera mu butegetsi bamwe mu bagaragu b'umwami bati uriya muntu yaturembeje tumwice babibwiye umwami rudahigwa ati "Mm, aho kwica gitera ni mwice ikibimutera ibyo ngibyo nanjye mbivuze narabiganiriye n'abantu kandi naranabisomye mu bitabo bitandukanye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika kuri telefone dufite niyo mukiza niyo mukiza we
haro akabazo kawe
yego murakoze cyane ntabwo kuramutsa uwo mutumire mwadutumiriye Mm,
ndanabatera n'intege kubona baragize uwo munsi genda nawushima cyane kubera turabye iyo ndi mu burundi ariko turabye politike zo muri afurika umenga mbona abategetsi bacu mbona umenga ni bamwe mhm,
ni ukuvuga ndiko ndaraba nk'ibyashikiwe umuhoza victoire ingabire ndabona yuko ari imvo za politike zimufunze aha nkaca ngaruka no ku kindi tugacuraba n'ibindi kuri uwo- uyu muryango wa, wa diane rwigara turabona biriko birawushikira turabona ko bafunzwe na wene arico bagamije kumuheza mu munyororo mhm.
aha rero nkaca ata baba nk'ubutegetsi bivuga ni ku rwanda gusa ndetse n'ahandi turabona ko bagomba guhohotera abantu baba batavuga rumwe na leta wuzuye umutwe umenga baca bagomba ku- kumuhohotera bakamuheza mu minyororo Mm.
aho rero nkaca- nkaca mbaza uwo mutumire nti ikintu baba bariko barakora kuri kugira ngo base na paul rwigara turazye nk'ubakobwa be bafunzwe urabona- turabona ko bifatiye ku mvu za politike zifatiye kuri kubera yagombye guhangana na paul kagame ubwiwe aho atambaza yuko ari ikintu baba bariko barakora kuko bagomba kuba bagize umunsi wahariwe gutwara ingabire atambaza ko arico bariko barakora ku- kuri diane rwigara nawe ikindi naco atenda batera n'intege nti bakomeze babandanye twizere ko ibintu bizohinduka izo politike z'abanyafurika baba bameze nabi bizere yuko na mandela yarafunzwe mu myaka mirongo irindwi ariko arasohoka
ye kandi aruhira gutwara- kandi aruhira gutwara igihugu ye niyo mukiza urakoze
mwakoze namwe
madamu bukeye
Ne.
ndibwira ko wamwumvise neza
oui oui euh, aragize ati ni iki euh, dukorera diane rwigara Mm.
Euh, nabanza avuga ko na mbere y'uko ahabwa kiriya gikombe yahawe n'abategarugori euh, cyerekana ubwitange mu rubyiruko twari twaramutabarije aho atangiye gufungwa twandikira umuryango w'abibumbye ndetse tunandikira n'umuryango wa afurika umuryango w'abibumbye twawibutsaga inshingano ibihugu bya afurika byihaye by'uko ah, muzi ko higeze ku- kuza ah, intego yo kugera ku ku majyambere ah, ibyo bitaga millennium goals Mhm.
ubwo twarabibukije turababwira tuti "Uh, ubwo byageze aho muri bibiri na cumi na gatanu bavuga ko imyaka bihaye idahagije ariko bongera bashyiraho izindi ntego zizageza muri bibiri na mirongo itatu bande ubwo rero hari Urashaka kuvuga umuryango bande?
w'abibumbye Eh.
umuryango w'abibumbye kandi ukaba uri n'ibihugu byose biwugize Mm.
ubwo n'u rwanda narwo rurimo ubwo rero mu- mu birebana n'abategarugori cyane cyane na- na- no gukora politike nibyo twabibutsaga turabwira tuti mwiyemeje mwebwe n'ibihugu ah, ubwo twandikiraga nyine mu- umunyamabanga mukuru turabwira ati ibihugu mwese muteranye mwiyemeje ko ah, mugomba guharanira umutegarugori none dore mu rwanda baravuga ngo bafite abategarugori mu nshingamate- mu nama ishingamategeko ariko bafunga umwe muri bo ntihagire n'umwe uvuga sinzi ni- sinda mu rwanda ariko mumbwire niba kuva victoire yafu- yafungwa hari umutegarugori wateye hejuru ati uyu muntu ararengana ki- uyu ni umutegarugori reka tumurwaneho nk'umutegarugori kandi i- i- ingingo nyinshi ko arengana zirahari Eh, reba biriya biri kuba kuri diane rwigara ninde mutegarugori n'umwe wigeze avuga ati mu nshingamategeko mu mu nama ishinga amategeko mbajije nibura ikibazo kirebana na rwigara Eh, ariko ikibazo ni uko nyine ah, i- i- ibyo bintu byo kuvuga ngo u rwanda rwateye imbere rwateje umutegarugori imbere ah, ni ibyo kwerekana ahantu kugira ngo ah, rushimwe kugira ngo rubone n'imfashanyo n'ibiki byose ariko mu mikorere ntaho turi rwose ntaho ubwo rero ah, hagati aho turongera twibutsa n'ikibazo cy'abazunguzayi abo ba- abo ba- babyeyi bahora bakubitwa kandi dufite abategarugori bashobora kuvuga bati dushyizeho itegeko rivuga ko ariko mu rwanda igitangaje gushyiraho itegeko rivuga ko ubona bashyira ikosa ku mu- ku mukene kandi umukene nta kundi yabigenza ntabwo umu- umu- umubyeyi ashimishijwe no kwirirwa ahetse umwana ku muhanda yirirwa azererana a- a- agatebo ah, a- agurisha Ah, nawe afite amafaranga akaba yabona ahandi ajya mu isoko aki- agacuruza bigaragara nawe yabikora ariko ni ubukene ikibazo rero ni uko abategetsi bacu batajya babona ko hari umukene uriho koko wa mugani iyo umuntu atashonje ntamenya ko hari abandi bashonje ubwo rero twarandikiye na eh, n'uhagarariye nyakubahwa alpha konde uhagarariye eh, ubumwe- ibihugu bi- bi- bya afurika eh, muri biriya organizasiyo bihuriyemo nawe twamwandikiye tumubwira tuti eh, buri gihe iyo bahuye ntibajya babura gusubiramo panafurikanisme ese uko gukunda afurika kuri hehe igihe usanga hano mu binyamakuru bisohoka usanga abantu birirwa baduseka bavuga ati ariko afurika yabaye ite afurika umuntu aratorwa yarangiza agafunga abantu umuntu atorwa ku ijana ku ijana bigenda gute ese ni ukuvuga ko haba ha- habuze u- u- undi muntu bapiganwa Undi- abandi bantu bapiganwa baba bahari ariko bo bose baba bashiriye muri prison aho ugasanga twese afa- eh, twarabayeho urw'amenyo abantu birirwa ba- baseka afurika afurika mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe kita- badashobora gutera intambwe ngo bavuge bati turafunguye turafunguye ufite ibitekerezo by- wese nazane ashyire hano hanyuma eh, tubwire abaturage uwo bemera bamutore icyo kintu nicyo twa twakoreye diane rwigara akimara gufungwa donc izo nyandiko ebyiri noneho n'ejo bundi tubona kumuha kiriya gikombe cy'urubyiruko rwitanga kimukwiye Mm.
ngaho nibyo navuga kuri icyo kibazo
hagati aho ngaho ariko twunganiranye perezida w'inama nshingwabikorwa ya- y'umuryango wa afurika ntabwo akiri alpha konde yarangije manda ye kera we yarangije manda yakurikirwa na nkosazana dlamini hanyuma nkosazana dlamini nawe akurikirwa Oya, no- none perez- nashaka kuba perezida wa union africaine wa komisiyo ya union africaine komisiyo iri ikorera addis ababa Mhm.
akomoka muri Ah, okay, Chad okay.
akomoka Murakoze muri gusohora.
Chad ibyo ari byo byose birumvikana yuko na afurika mwayandikiye Mhm.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ingabire day no gusabira abafunze mu rwanda bamwe baharanira uburenganzira bwa muntu ubutabera na demokarasi bavuga ko bafungiwe ibya politike nibyo turimo tuganiraho umutumirwa ni marceline bukeye umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi uru runana rukaba ari mpuzamahanga kuri telefone turi kumwe na daniel daniel we daniel yego akabazo kawe yego
Eh, ikibazo cyanjye niba ari ikibazo niba ari inyunganizi cyangwa n'ibindi ntacyo buri muntu ujya mvuga arasobanukirwa nawe wisobanure Eh, mbanje- neza mbanje gushimira uwo muryango n'ubwo mu rwanda ubona tutawuzi neza tu- aribwo mwumvise Mhm.
ariko gahunda yabo turanayikeneye mbanje gushimira ubutwari bagira kandi bakomereza aho ngaho ubundi ngewe nuko mwanya uyu mwanya wanjye wihariye cyangwa urambuye nari ko nari nababwiye ko nshobora kuzavuga uko narokotse ubwicanyi bwakorewe abahutu icyenda na kane n'ukuntu efuperi mbanze imyaka makumyabiri n'itatu ibeshya yuko itigeze yihorera Ibyo Daniel.
ngiye kubivugaho Daniel, uwo Abantu mwanya ba- tuzawushaka.
bahamagara- abantu bahamagara bavuga yuko ngo ngo uwo muryango nta kirimo kurengera ntabwo njye nemeranya nabo abahutu barapekana n'ikingabire arimo kuzira kandi ni ukuvuga ngo kuri efuperi ifite ikintu irimo gushyiga- gushyigashiga aricyo yagize iturufu kugira ngo ukuri kutajya ahagaragara daniel we Ubu ngubu umva umva Karame.
yego reka umwanya wawe tuzawugushakire urabyumva Eh.
ariko noneho Yego.
gusha ku ngingo y'insanganyamatsiko y'uyu munsi ingabire day Eh, yego Eh, bariho ugusha Eh, ariko umwanya to- tuzawugushakira wi- witana
Eh, ndabashimiye ndabashimiye uwo muryango n'ubwo uhari nta kintu ukomereza aho ngaho icyo mbasaba uba wenda nuko uri hanze bakoresha uburyo bwose wenda na hano mu gihugu bya- byazahagera ariko ni ukuri bakoze igikorwa cyiza kandi kirakwiye ni ukuvuga ngo kiriya kizatuma i- ukuri ku- kujya ahagaragara uriya wavuze mbere ngo ngo ngo ntacyo ngo uwo muryango urimo guharanira ngo ngo ngo wa wundi ngo yari afite wa muperezida mwavuze ngo yari afite ibyo aharanira nabo ngo baragifite ariko ntabwo mu rwanda bashaka ko bivugwa ubwo rero nibakomereza aho ngaho ukuri kujya ahagaragara ubundi ibintu byose bizasobanuke naho ubundi kubivugira aha ngaha cyangwa mo imbere mu gihugu ntabwo ibyo bishoboka Ye, Ahubwo Daniel.
ndabashimiye icyo mbasabira ni ugukomeza ingufu kandi bagakorana ubushake bwose naho igikorwa bakora bahamagara banenga njyewe muzanshakire umwanya dusobanurane neza kubera ko njyewe ubundi mvuga igihe- Yego, igihe- nabikwemereye, Daniel, ntabwo urakoze.
nyitiranya, muzanshakire umwanya dusobanure neza Yego.
ye kujya ba- bajyaho ngo batubeshye yego daniel nza- tu- tuzawushaka hanyuma tuzakubwira urakoze rero reka umutumirwa nawe agire icyo avuga ku bitekerezo byawe marceline karame Yego.
Eh, mu- mu- mu rwanda ntabwo turagira ubushobozi bwo kuba twahakorera kubera ko ah, murabona ibibazo bihura na- n'abagerageza kuvuga kandi twebwe twiyemeje kuvuga ibitagenda byose ah, cyane cyane nyine muri muri ako gace k'iwacu ka afurika ariko mu rwanda si ukuvuga ko tudakurikira ibihabera Eh, cyane cyane ikintu dukunda dukunze gukora ni ukwandikira bagenzi bacu bari mu nteko ishinga amategeko kuko yo hari ibintu bitagenda ariko ntibajya badusubiza nta n'umwe udusubiza nta n'umwe utubwira ati ibaruwa nayibonye nta n'umwe uv- uvuga ati se nzabigeza ku ku nzego zibishinzwe reka da nta n'umwe ariko bose babona kopi y'amabaruwa eh, turabandikira eh, tukaba cyane cyane tu- tubagezaho ibibazo bijyanye n'abategarugori ariko ntabwo badusubiza ubwo bafite impamvu zabo simbizi kuko ntabwo bashobora kuvuga ko batanayibonye kuko wanditse mu butumwa bwa interineti iyo ibaruwa itagiye irakugarukira ukabibona ubwo rero baba bazibonye ariko ntibadusubiza habe no kuvuga uti murakoze nayibonye tugiye gufata izi ngamba oya nta n'umwe usubiza ariko kuvuga ko badasubiza si ukuvuga ko baba batabibonye bakajya babibika banabikoreshe muri porogaramu bafite kuko icyo duharanira ni uko ibintu bihinduka niba izo kure zacu bazajya bazibona bakagira icyo bazikoresha mu guhindura ibintu icyo nacyo tuzaba tugishima ariko batubwiye bati twayibonye nabyo byadushimisha tukamenya ko tutari kuvugana n'ibiragi
abo se muvuga bakoze amasengesho bo ntibari mu rwanda se nyine nk'uko mwabivuze
bari mu rwanda ariko isengesho isengesho burya ni ku mutima ubwira imana yawe ntabwo ari kimwe no kuvuga ngo nshinze ishyaka kuko icyo gihe uba ugaragara ugeze gute ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga uti abasenze ni bande abatarasenze ni bande ariko igikorwa cyaritabiriwe kimwe rero ni uko twavuga tuti igihe bizashoboka abantu bagatinyuka bakaba bavuga nta cyatubuza kuzashinga kuzashinga nk'ishami mu rwanda ariko icyo gihe ibintu bizagomba kubanza guhinduka cyane cyane
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite david kandi kuri telefone david we akabazo kawe
karame yego akabazo kawe ndabaramukije yego natwe turakumurikije ariko rero niyo radiyo yigabanye
mbarizo mutumirwa mwibarize niko david banza ugabanye iyo banza ugabanye iyo radiyo cyangwa uyizimye kubera ko iratugarukira ye komeza rero
mbarizo mutumirwa mwibarize arakumva
ari kunyumva yego
mumbarize
vuga akabazo kawe n'umunsi umwe bakaza
yego
bakaza nko mu rwanda kuko dukeneye demokarasi hano mu rwanda iyo uje ukareba ukuntu ibintu bimeze iyo iyo ugeze nko mu rukiko rwa rwigara tujya tujyayo usanga ibintu bitameze neza dukeneye demokarasi mu rwanda rwose tuzi ukuntu tuzabigenza
reka kabiri yahunze
uti ari hanze yahunze kubera jenoside ariko se david tubanze twumvikane abanyarwanda bose bari hanze ntabwo bahunze
ntabwo bahunze
kuki umwe uvuga ngo yarahunze
none
ye komeza
kuko atahunze kandi atakoze jenoside kuki bataza mu rwanda kuko hari n'abandi babashyigikiye bashobora gukora ishyirahamwe ye reka kwisubirize urakoze
nagira ngo nongere nkosore ikintu kinini abantu bo mu rwanda cyane cyane n'abategetsi bajya bibeshyaho ntabwo umuntu wahisemo kugenda kuva mu gihugu agomba kugereranywa n'uwakoze jenoside icyo kintu kigomba gukosorwa ni nayo mpamvu nyine turwanira uburenganzira bwa buri wese aho umuntu utari mu gihugu bahita bamugerekaho jenoside kandi ntabwo ari byo icyo gihe igihe inkiko zitahanije umuntu uko yakoze icyo cyaha ntibakajya bagitwerera buri muntu wese ubwo rero kuza gukorera mu rwanda nababwiye inzitizi zihari cyane cyane ku birebana no kuvuga kuvuga ibintu ku mugaragaro ubwo izo nzitizi ntizihava twavuze ko nta kibazo gishobora kuza ariko byo byonyine iziriya manza ziri kuba zirabaha murabibona ko inzira ikiri ndende ubwo igihe cyose umuntu atazajya ashobora kuvuga icyo atekereza niba uvuze uti ndashaka kujya muri uyu mwanya wa leta bakabikuziza kandi kuko muri za nshingano twavugaga z'umuryango w'abibumbye bavugaga ko guhera muri cumi na gatanu kugeza mirongo itatu buri muturage w'igihugu cyose agomba kwiyumvamo ububasha bwo kujya mu nzego zose ashaka mu nzego z'igihugu ariko mu gihugu cyacu ntabwo ariko bimeze wagira ngo imyanya imwe yahariwe bamwe nta wundi ugomba kuwureba aho uwo mwanya niyo mpamvu rero igihe ibyo byose tuzashobora kubivuga tuka hakaza ubwisanzure dushobora kuzaza gukorera mu rwanda ikindi kandi ni uko abantu bari mu rwanda bajya bavuga ngo ngo mwe muri hanze ngo mwirirwa muvuga ngo muzaze murebe ngo mugere gusa abantu baraza uruye rwa mbere ni victoire ntiyari ahari ahageze murabona uko byamugendekeye oke abo ngabo bashaka kuvuga ati yari aje gukora politiki hari umubyeyi wo mu bwongereza witwa violette w'amahoro yaje aje gushyingura umubyeyi we twe kumva twumva yaburiye urengero icyumweru kimwe kirashira bibiri birashira aho abongereza batangiye kotsa igitutu leta polisi iravuga ngo iramubonye nyuma y'ibyumweru bibiri kandi bari bahakanye ko adahari ubwo rero igihe igihugu kigikora gutyo bizi niba ari ngombwa ngo abantu bose baze mu gihugu kugira ngo ibintu bikorwe cyangwa ibintu bijya mu buryo ndumva n'uwaba ari hanze akavuga ibintu akandika nabyo ari inkunga y'abatera igihugu cye ijwi ry'amerika madamu bukeye hari akantu uvuze yuko mu butegetsi babona ngo ibintu ari ibya bamwe mu by'ukuri wowe nanjye twunguranye inama ibyo ntibyahozeho kuva na kera no kuri leta zindi zabanjirije iyi ngiyi iriho
yemwe yemwe icyo nashaka kuvuga nashaka kuvuga ubwo burenganzira bwo kuvuga ngo niyamamaze noneho ubutegetsi bwa kera aho nabuvugira ni uko twari mu bwato bumwe muvoma kandi kwiyamamaza perezida akaba umwe ariko igihe mu rwanda uvuga uti hari amashyaka menshi ukabona nk'ishyaka psd nk'ishyaka pr hari amashyaka menshi aho ngaho bavuga ngo ni aya opozisiyo igihe cy'amatora cyagera ngo twebwe nta mukandida dufite ngo ni umwe ibyo biba byerekana ko uriya mwanya uri hariya ahari nta wundi ugomba kuwukoraho noneho igihe diane avuze ati ngewe ntabwo mvuga ko uriya mukandida mushyigikiye ahubwo ngenda ashaka umukandida bakamufunga icyo kintu nacyo kiba kigaragaza ko nta bwisanzure buhari ugomba kugenda mu nzira yaciwe cyangwa ugafungwa itandukanirizo ririmo ni uko icyo gihe muri ku gahabyarimana nta wundi mukandida wabagaho nta yandi mashyaka yabagaho habaga rimwe rukumbi hanyuma tukagenda tugatora icyatsi kibisi cyangwa ikijuju ariko ntabwo babaga babeshya abantu ngo hari multi partizime ubwo aho amashyaka menshi aziye mwabonye ukuntu byagenze ariko mbere yaho nta mashyaka menshi yari ari ryari ishyaka rimwe rimwe rukumbi niyo byagenze ariko ubu ngubu aho bitandukaniye nyine ni uko ubu bavuga ko hari amashyaka menshi bakerekana ya peri bakerekana ya peri bakerekana iki ariko byageraho ugasanga hari namwe babuza nyine babuza gukora ariko ikintu gitangaje ugasanga ishyaka rya opozisiyo ntirishobora gutanga umukandida mu matora ya perezida ibyo murumva ko harimo kamembe harimo akantu katagenda
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga turimo turaganira ku nsanganyamatsiko ya ingabire day umunsi witiriwe umuyobozi w'ishyaka fdu inkingi ingabire victoire umuhoza umaze imyaka irindwi ari muri gereza kandi muzi ko yakatiwe imyaka cumi n'itanu y'igifungo ku byaha birimo icy'iterabwoba kuri telefone dufite ndayishimiye ndayishimiye we
alo akabazo kawe
ego ahanini nagombye kuramutsa umutumire yego arakumva
ahanini utubazo ni nka tubiri tugufiya ariko yego yego
ndabaza nti iryo shyirahamwe ese iryo huriro bagize ryo kwibuka ingabire deyi babona ko bazoshyiraka ku ntego nyabaki mu gihe amaleta yo muri kano karere kenshi atumvira amashyirahamwe yitwa nka sosiyete sivire mu gihe aba yamagana ibyo leta yo bikora mw'amakosa ibyo uhura umenga leta yafata nk'umwanzi barabona ko badashyika ku ntego nyabaki mu gihe leta y'u rwanda nayo itemera ayo mashyirahamwe mu gihe na rirya kenshi uhura akorera hanze
akandi ka kabiri kagufi yego
akandi kabazo ka kabiri ni nko kubatera inkunga yego nibakore kuko hari aho igihe imana irafite nayo uko ikora irashobora kubavugiramo kujya mandera yarwaniye yagwanije akarengane mu gihugu cyiwe ugahura arafunze n'imyaka myinshi ahohoterwa muga mu mpera n'imperuka agatsinda akava mu ibohero novuga nti ni ukubatera inkunga kumbure ejo imana irashobora kubafasha ingabire akarekugwa n'abandi barenganywa batari bake bakarekugwa kuko muri iki gihe n'ahandi ikindi nosaba ni uko bandanya basengera aya mareta yo muri kano karere kuko umenga arafite indwara imwe yo kutubaha agateka ka zina muntu murakoze urakoze ndayishimiye
yego murakoze mariceline we wamwumvise rero
namwumvise eh, kuvuga ko ubutegetsi butemerera sosiyete sivile gukora ntabwo byatuma sosiyete sivile idakora none se twicare turekere aho ngo ni uko batatwemerera uburenganzira buraharanirwa icyo gihe tugomba kuvuga tuti dufite uburenganzira bwacu bwo kujya mu mashyirahamwe tuka yewe n'ufi- n'usha- n'uwashinga ishyaka nawe afite uburenganzira ariko kuvuga ngo ntabwo wa- wategereza ko leta izaguha uburenganzira bwo gukora ngo utangire gukora niyo mpamvu tuvuga tuti twaratangiye tuzakora ibishoboka eh, ndakeka ko na na leta nayo nta nubwo bwose itatwumva ariko ntihumirije ndakeka ko nabo bajya bageraho bakavuga batese ba bandi bavuze iki bakajya kureba baka- bakajya kurungurukaho kuko nko kuri ah, site interineti yacu tujya tureba tukabona hari abantu bayisuye kandi bo mu rwanda ubwo nuko bageraho bakajya kurebaho ubwo rero um, nubwo bwose berekana ko batatwumva dufite icyizere ko batwumva ariko gusa niba bashobora guhindura ibintu ah, ku buryo um, a- akarengane gacika ku buryo eh, a- abantu bose baba- bagira ubwisanzure kandi bakagira umutekano bakagira icyo nakwita niba ari um- umunezero si sinzi uko nabyita ye- ariko buri wese umunezero akabaho n'ituze n'ubwisanzure yego Eh, noneho ndayishimiye yavuze ati mukwiye no gusengera na za leta
mhm.
urabivuga wiki byo
bo em, gusengera za leta ya- birakorwa pe birakorwa ariko sinzi niba isengesho rihagije ryonyine isengesho ryonyine ntirihagije kuko bibaye ibyo umuntu yajya yicara mu rugo agasenga agasanga umwana yakarabye agasanga umwana yaryamye agasanga inkono yahiye umuntu agomba gusenga ariko agashyiraho n'ibikorwa kandi ah, muri uko gusenga imana izamufasha kugira ngo ibikorwa yasengeye azabigereho ubwo rero nta kwicara ngo ibyo gusa ngo urasenga gusa nta gikorwa kibiherekeje bajya bavuga ko imana ifasha uwifashije ubwo izo leta leta turazisengera ariko nabwo hakagomba kuza ibikorwa ku ruhande bitari bw'amahane byo kuvuga tuti reka duhindure ibi n'ibi mu gihugu cyacu ijwi rya amerika turi kumwe na stanislas stanislas we
mirindi urakomeye
ndakomenda i kigali mu rwanda mu murenge wa burega n'imvura twayibonye birimo kugwa Mm,
nagira manza nshimire ijwi rya amerika ku biganiro byiza mutugezaho natwe turagushimiye Eh, nsuhuza n'umutumirwa icyo nagira ngo mubaze cya mbere umutumirwa nagira ngo mubaze ntawe uri hanze wenda ushobora kuba yumva nk'ibyo biba kuri bazi gitwara ingabire cyangwa ba diana rwigara nkawe ubwe yumva yabakorera nk'iki kugira ngo nk'ubuvugizi yabakorera kugira ngo babe bafungurwa ese bafunguwe babafasha nk'iki murakoze cyane yari karahanyuze i kigali mu rwanda urakoze karahanyuze we
Ya.
ye reka ahita gusubiza Eh, icyo twabakorera kandi tubakorera tuna- tu- tunabakorera murabona victoire we yafunzwe kera kuva em, muri bibiri na cumi icyo twashoboye ku- kumukorera ni izo nyandiko ariko ntabwo ari inyandiko gusa nka hano mu bubirigi hari igikorwa eh, kijya kihabera buri wa kabiri Eh, buri wa kabiri ababishoboye sosiyete sivile n'abandi bose baba- batari batagize n'aho bashamikiye ababishoboye baragenda bakajya kuri ambasade y'u rwanda hano mu bubirigi bakahirirwa umunsi wose bafite inyandiko bafite eh, bandorore sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda bafite ibintu byanditseho ubutumwa baha bagomba u- u- kuko ambasade iba ihagarariye igihugu ni ubutumwa baha ambasade kugira ngo uzashyikirize ubutegetsi icyo gikorwa kimaze imyaka irindwi cyatangiye muri bibiri na cumi kugeza n'ubu kiracyariho buri wa kabiri imbere ya ambasade y'u rwanda icyo ni igikorwa kimwe ibindi mu bikorwa rimwe na rimwe hajya haba imyigaragambyo ah, hij- eh, rimwe na rimwe abantu bose bateranye ariko natwe ubwacu abategarugori twiza gukora imyigaragambyo ku ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa- bw'ibihugu by'uburayi tu- tu- tubabwira kuko um, ntabwo mwavuga ngo i- ibihugu byo hanze ntibi- ntabwo iyo icyo kibazo kibareba kirabareba kubera ko bafitanye umubano n'igihugu cyacu icyo gihe igihe bajya gutsura umubano igihe baganira baganira ku bibazo dufite ubwo nabo twa- twakozeho imya- imyigaragambyo rimwe na rimwe ah, tubabwira tuti ibi bintu we- wewe ushinzwe ububanyi n'amahanga wowe ushinzwe ibi n'ibi nujyayo uzabaze uko byifashe Ah, bo ibi- ibindi ibindi bisigaye ni ni uko gutabariza abantu mu nyandiko cyangwa se muri muri za konferanse cyangwa se ah, twateranye nk'uku twateranye ku wa gatandatu ni ibyo ngibyo du- dukora ah, bitanga umusaruro rimwe na rimwe ariko u- uta- ah, utangana n'uwo twifuzaga mwabonye ko nka diane biriya bintu by'imisoro babimuvanyeho ah, kubimuvanaho ni ukubera ko abantu babisakuje bakavuga bati ibi bintu ntabwo ah, ntibihwitse icyo twifuza ni uko ibyo babarega byose babivanaho kuko ah, kuri twe bararengana hanyuma rero Ubwo nawe Stanisa- Karame.
Sta- stanislas rero nyine akavuga ati muzabakorera iki nibaramuka basohotse muri gereza
Eh, turamutse eh, ba- nibaramuka bavuye muri gereza tuvuge tu- tuvuge ko ah, victoire ah, afunguwe ah, bakamwemerera gukora nk'ishyaka rye Eh, ah, i- i- i- ubu ngubu ubu turi ku ah, turi kwibanda kuri izo ka z'aba- z'abategarugori bafunzwe ariko icyo gihe baramutse bafunguwe eh, twa- twajya ku zindi suje ntiziguze kandi ikindi nabo turi sosiyete sivile nabo icyo gihe twabashyiraho ijisho tukareba niba batere- batarenganya abantu niba barama- tuvuge niba afunguwe akaba yakwiyamamaza agatorwa nawe iryo jisho rizamuhoraho si yo kuvuga uti uratowe wari warafunzwe noneho urakora ute kugira ngo abantu batongera kurenganywa ku butegetsi bwawe Ye- baramutse bafunguwe tuzabyishimira ariko nabwo nka sosiyete sivile tuzakomeza tube maso turebe niba ah, nabo bata ba- ba- ba- ba- bagendera ku murongo mwiza badahutaza rubanda Eh, eh. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ingabire day niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi muri iki kiganiro murisanga umutumirwa ni marceline bukeye umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi kuri telefone turi kumwe na jean damascene jean damascene we
karame karame thomas we akabazo kagufi
rwose ndagafite kagufi Mbo- ndibaza yego
ku- kuri uwo mumama niwe nshaka kubaza ndibaza ku- ku bavuga ngo ngo leta y'u rwanda ngo ntabwo yifuza ko barashaka ko baganira Mm.
nkamubaza niba bashaka ko baganira byo cyangwa se igihe ba- bumva ko leta y'u rwanda izaze ko baganira barateganya kuzakora iki
ye urakoze jean damascene Eh, hari abandi benshi bavuze baravuga noneho ba- icyo bizeye kirusha icyo abandi kuvuga ni ikintu cyo ngira ngo dusobanurire ye reka ahita agusubiza Eh, urakoze cyane thomas komera hari abo muzi hari hari abo muzi baganiriye na leta se ahubwo
nyine niba ntabwo nzi ariko hari abifuje ko ngo mwaganira na leta none leta yo niba itabemereye mwiteganya gukora iki
Na- ibyo nyine tuzakomeza tuzakomeza ah, gukomeza umugambi twi- twiyemeje ah, kugeza igihe ntawamenya bashobora kuzagera igihe bakibwira bakavuga bati reka tuvugane na na bariya bantu kuko muribuka sinzi ah, niba mwari muri mu rwanda mbere ya mirongo icyenda muribuka ko na mbere ya mirongo icyenda mirongo icyenda intambara itangira habyarimana ntabwo yahise aganira na- n'aba- n'aba- n'abari bemeje gufa- gufata intwaro ngo ngo barwane Na- byageze aho nawe abonye nta kundi yabigenza yemera ibiganiro ubwo rero natwe tu- tu- ni uguhozaho ariko ibiganiro ni ngombwa cyane cyane ko hari eh, ibintu byinshi bitafututse mu mateka yacu niyo mpamvu aho kugira ngo twubakire ku ku musenyi reka twube- twubakire ku musingi Ni- ni- niyo ntego yacu
ijwi ry'amerika mu kirundi Ah, jean damascene hari akandi wari ufite ushaka kuvuga
Eh, ntako ntako naka dutegereze twumve ibyo- ibyo bateganya ko bizashoboka ye urakoze rero jean damascene Eh, urakoze nawe thomas we ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda madamu bukeye ndabona igihe kirimo gisa n'ikigenda reka du- tujye ku mwanzuro w'iki kiganiro ariko nifuza yuko wagira icyo wanzura uvuga kuri ubu butumwa bwa muhirwa emi yabutwandikiye kuri facebook ati u rwanda ni agahugu gato kameze nk'umwobo w'inzoka bajye bibuka ko nta nzoka ebyiri mu mwobo umwe uremeranwa nawe
O- i- icyo ngicyo avuze cyashaka ku- ku- kugarura bya bindi fpr ya- ya- yarwaniye fpr irwana yaravuze ngo ntabwo yemera ko ubutegetsi bwa habyarimana buvuga ko u rwanda ari rutoya ko batarukwirwamo none tuguha murumva hari icyo twaba dukosoye niba habyarimana twaramunengaga ko yavuze ngo u rwanda ni rutoya abantu bose ntibarukwirwamo bigatuma bamwe mu bana b'u rwanda bafata intwaro bakaza kurwana none se ubwo ngubwo twaba dukemuye iki igihe undi muntu avuga ati aha ni nk'umwobo w'inzoka nta nzoka ebyiri zibamo none se umwe azajya mu- ajya mu mwobo maze yirukane abandi nicyo nicyo dushaka igihugu cyacu ntabwo aricyo dushaka dushaka ko turubanamo uhisemo kuvuga uti njyewe ngiye kwibera hanze n'ubundi byari bisanzweho abantu bajyaga ba- ba- bajya bakavuga bati ngiye kwibera muri zayire akagenda akabayo abandi bakajya kuri i- i- i burundi bakajya kubayo ariko kuvuga ngo umwobo ni mutoya ibyo ngibyo byaba bidusubije ku byo barwanyaga rwose ah, ndi- ndizera ko uwo muntu atari muri fpr uwo muntu ubivuze
ijwi ry'amerika noneho rero duha umwanzuro w'iki kiganiro kuri iyi nsanganyamatsiko ingabire day mwijihije kuri cumi na kane y'uku kwezi hari kuwa gatandatu w'icyumweru gishize bipfubirana n'uko habaye n'amasengesho yo gusabira abo muvuga ko ari imfungwa za politiki ducira umwanzuro mu- nko mu minota ibiri
Eh, um, hano mu kiganiro twakomeje kuvuga imfungwa za politike ariko ndagira ngo tuzirikane n'imfungwa z'ibitekerezo imfungwa za aho bitandukaniye ni uko imfungwa ya politike ni uko iba yashyizeho nk'ishyaka ah, mbese afite umurongo wa politiki kandi eh, umuntu wa politiki n'ubundi aba a- ntabwo ahuje imigambi n'umuntu tuvuge wo muri sosiyete sivile cyangwa umuntu usanzwe wavuze ikintu akakizira murabona nk'uriya mu- uriya munyakazi rero paul bavanye muri canada ni umuntu uri kuzira ibitekerezo bamukuye muri Nta- muri leta zunze ubumwe za amerika
awe ni muri leta zunze pardon muri leta Eh.
zunze ubumwe za Ameri- za amerika yazize i- i- i- i- ibyo yavuze uwo nguwo ni- ni imfungwa y'ibitekerezo noneho nka nka ingabire nka nka diane akaba imfungwa ya politiki hari na dr niyitegeka nawe ni imfungwa ya politiki kuko yashatse gushyiraho ishyaka ubwo rero abo bose turabazirikana kuko tu- dusanga ko buri muntu agomba kugira uburenganzira bwo kuvuga bwo ku- gushinga ishyaka niba bishaka ubwo u- u- ubutegetsi rimwe na rimwe ba- ba- bujya bwitwaza ngo ngo tutazasubira mu byo ngo- ngo mu byo twabayemo ariko ikibazo ngewe mbona ni uko amashyaka yaje mu gihe cyari gikomeye hari n'intambara bifatanye none ibyo bintu byose bika- bi- bikaba bibi Bi- donc amashyaka akagira isura mbi niyo mpamvu twagombye eh, gufata umwanya igihe igihugu gifite amahoro ibyo bintu tukabivuga aba- aba- abafite amashyaka bakayashyiraho noneho bakicara tukavuga ku- ku- ku bibazo by'i- eh, byugarije igihugu ni byinshi ni byinshi Um, hari ibibazo bijyanye n'u- n'u- n'ubuhinzi hari ibibazo bijyanye n'amasambu hari ibibazo bijyanye ibibazo bijyanye n'izo mfungwa zose hari ibibazo byinshi ubwo tukicara tukabivuga ndumva aricyo navuga nanzura eh, kandi eh, n'umwaka utaha tuzongera dukore uwo munsi wa ingabire day buri gihe uzajya uhurira na na n'itariki ya cumi na kane z'ukwa cumi kuko niho yafunzwe ubwo eh, abantu kugira ngo batazabyibagirwa tu- tubaye tubatumiye ye ndagushimiye cyane madamu bukeye marceline umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi uru runana rwanyu rero rukaba ruri rufatanije n'andi mashyirahamwe atandukanye aharanira ubutabera uburenganzira bwa muntu amahoro na demokarasi kuzirikana abantu bafunze mu rwanda barimo ingabire umuhoza victoire mwitiriye uriya munsi ingabire day nshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane maze mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu mu kanya gatoya ni amakuru murakarama